Tuon raadiyoolee vii'oo sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoolee vii'oo sagantaa afaan Oromoo wixataa jimaataatti galgal sa'aatii lamaa hodha akka sa'aatii sadiitti meetirabaandii kudhan sagalee 25 irratti Waashingtan DC irra sanii dabarsinu kunoo yaayyuu jalqabu. Akkuma fooliin teessan nagayaa ansora lafee tagayatti hagayyii kudhanii sadii bara kum lamaaf kudhanii sagaleeti raadoon viiyoo afaan oromootii fi naayil sa'aatirraa caqasuu jirtanii nu dhiyaadhaa jenne.
Kan oduu dubbisu hantuu jubee horaati mataan oduu godina gujii keessatti haleellaan raawwate lubbuu namaa galaafate.
Ameerikaan Oromoo galateeffachuu fi ganni sadiin duratti minisootaatti karaa maqaasiitiin moggaafteef karaa ganni sadiin dura baasan sun dhandhee laallee gaaf torbaan Oromootiif achi dhandhee laallee namalla achummaa dubbifne. Waldaan odaa otoobisii hurnyi hedduu bitatee Itoophiyaatti hojii geejjibaatti jira. Maatii hajaja dhibbaa maammoo mazabni dubbifnee waan hafe arda isaanitti himna. Waan arda isaanitti himna keessaa tokko tujubeetti oduu nutti hima.
Godina Gujii dhiyaa aanaa galaanaaf naannoo kibbaa aanaa maarroo keessatti guyyoota lamaan darban haleellaa dhaqqabeen namoonni afur ajjeefamoo aangawoonni naannoo ibsaniiru. haleellaa kanaan yoo xiqqaate namoonni shan madaa'uun illee beekameera gabaasaa yoonaattan zabdiyoos jaalanni dhiyeessa.
itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii godina gujii aanaa galaanaa obbo gabayyoo yaadataa shiftoonni naannoo sana da'aatanii jirantu guyyaa lamaan darbe siviilotarratti haleellaa geessisee jedhan aanaa galaanaa keessatti namoonni sadi ajjeefamuu dubbataniiru. humna hidhatee shiftaadha namoota imalaa turan irratti haleellaa kan raawwate namni tokko du'ee sadii madaa'an dheengaddas namni sadii haala wal fakkaataan ajjeefamaniiru shiftaa saba kamiyyuu bakka hin buunetu kana godhee jedhan gama biraan bulchiisaa aanaa amaarootti itti gaafatamaan dhimmootii koominikeeshinii kata'an obbo amaaraa akliiluu ganda baadiyyaa kombolchaa jedhamu keessatti namoota ja'a kanneen bajaajjiin deemaa turan irratti dhukaasa banameen miidhamuu dubbatan. kaleessa keessumaa nagaa uummata gujiif qoree gidduutti argame booressuuf namoonni hammeenya raawwachaa jiru kaleessa nama afurtu madaa'e tokko du'e dheengadda galaanaarraa gara amaarootti konkolaataan imalaa kanneen turan irratti haleellaa dhaqqabeen shofeera dabalatee lubbuun nama sadii darbee jira namni tokko madaa'eera. abaa'oo shaneetu uummata irratti haleellaa guddaa geessisaa jira gujinis ta'e qoreenis miidhamaa jiruu jedhan walumaa gala haleellaa godina sana keessatti raawwatameen namoonni afur ajjeefamanii kanbiroon shan haala hamaaf salphaa ta'e madaa'uu isaanii yoonaataan zabdiyoos gabaasee jira.
diree dhawaa keessatti weerarri dhukkuba haaraa chikuun guniyaa jedhu ka'uu waajjira eegumsa fayyaa magaalattii beeksiseera. dhibeen kun kana dura naannoo affaariif somaalee keessatti argamuun illee gabaasamee jira hanga yoonaa mallattoon dhibee kanaa kanarratti mul'ate namoonni kuma sadiif dhibba torbaaf shantamii ja'a argamuun isaaniis ibsameera dhibeen kun chikuun guuniyaa jedhamuuf dhibee daangii jedhamu waliin wal fakkaatu kun diree dhawaa keessatti mul'achuusaa kan ibsan itti gaafatamaa waajjira eegumsa fayyaa dooktar fu'aad kadir yoo ta'an kunis kan beekame qorannaa dhiigaa finfinneetti erga ergamee booda. namoonni dhibeen kun irratti argames keellaalee eegumsa fayyaa dirree dho'aatti wal'aansa argachuu isaanii dooktar fo'aad ibsaniiru dhibee kanaan hanga yoonaa namni du'e kan hin jiraanne ta'uusaaf ittisuuf akkasumas waa'ee dhukkuba kanaa uummata hubachiisuu irratti fuulleffatame hojiin dadammaqiinsaa bal'inaan hojjetamaa jira jedhan. eertiraa gama dhiyaa bakka injihaay jedhamutti keessatti hagayya shan bara 2019 heelikooptarri tokko kuftee namoonni afur du'uun gabaasamee jira balaa kanaan kanneen dhuman miseensota humna qilleensaa eertiraa ta'uu maddeen oduu mootummaa ibsanii jiru giddugalli leenjii loltoota saawwaa kan itti hundeeffame waggaa 25ffaa sababaa gochuun sirna kabajame irratti hirmaatanii deebi'aa utuu jiranii haalli qilleensaa jijjiiramuu isaan heelikooptarri kun gaarreen itti rukutamee kufuun ibsameera sirni awwaala isaanii hagayya sagal bara 2019 magaalaa asmaraa keessa kan jiru bakka awwaalcha goototaatti kan geggeeffame yoo ta'u pireezidanti isaayyaas afawarqii aangawoota sadarkaa olaanaa waahiloonni isaanii hojiif maatiin argamaniiru jedha birhaanee barhe asmaraarra. ugaandaan yaada marsariitii irratti maxxanfamu kan jibbiinsaati jettu murtaa'aa akka ta'u gochuudhaaf tattaaffii gootu xumuruu ishee kanneen qeeqan sagalee uummataa ukkaamsuuf jedhanii jiran erga bitootessa bara 2018 qabee koomishinni quunnamtii ugaandaa kanneen marsariitii irratti maxxansan hanga tokko akka galmaaniif waggaatti doolaara 20 akka baasan ajaje yeroo ammaa mootummaan seera kana hojiirra akka oolu gochuudhaan sabaa himaaleef kanneen miidiyaa hawaasaa irratti maxxansan gaazexeessotaaf namoota beekamoo sirbitootaaf atleetota maallaqa akka baasan taasifamaniiru. daayirektarri waaltaa walabummaa yaada ofiin ibsachuu kaatiriin aantii raadiyoo sagalee ameerikaaf akka ibsanitti seerri kun seera nama ugguru walabummaa yaada ofii ibsuun mirga barbaachisaaf hawaasa dimookiraatawaa kan akka ugaandaaf hundeedha jedhan kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. imaammati bulchiinsa tiraamp haaraan koolugaltoota duruu yuunaayitid isteetsi keessa jiran yoo bu'aa mootummaarraa kennamu kan akka inshuraansii wal'aansa fayyaa gargaarsa nyaataaf mana jireenyaa argatan ta'e eeyyama jireenyaa yookaan lammummaa ameerikaa akka isaan hin arganne uggura kanneen mirga koolugaltootaaf falman ajaja kana mormuudhaan kun haqaan ala koolugaltoota yeeyyii ta'an irratti fuulleffate jedhan gabaasaa paastii wiidaa kuswaaraa jaallannee dhiyeessa.
namni arturo baalinoo jedhamu seeraan ala yuunaayitid isteetsi ega seenee waggaa kudha afur haati warraasaa lammii ameerikaa yoo taatu ijoollee qaba kaampaanii ijaarsaa tokko keessattis hojii hojjetaa jira baatii bitootessa darbee eeyyama jireenyaa yookaan giriin kaardii argachuuf iyyata galfatee didamee jira sababiin kennames maatiinsaa gargaarsa nyaataaf kan wal'aansa fayyaa kan maatii maddi galii isaanii gadaanaa ta'eef kennamu fudhataa turan jedhameetu. godaantonni akka baalbinoo kanneen eeyyama jireenyaa dhaban danuudha biyyattiitti ba'aa ta'an jedha imaammanni haaraan wiixata kaleessaa labsame keen kuchineeli daayirektera tajaajila lammummaa fi immigireeshiniiti.
President Trump's administration is reinforcing the ideals of self-sufficiency.
Bulchiinsi Pireezidaant Tiraamp akka of danda'anii fi dhuunfaan itti gaafatama ofii akka fudhatan jajjabeessaa jira. godaantonni of gargaaranii ameerikaa keessatti jireenya fiixaan ba'iinsa qabu argachuu qabu seerri keenya namoonni alaa maallaqa uummataa nyaachuuf yookaan eeyama jireenyaa argachuuf ameerikaa seenan ittisuu fedhaa jedhan tajaajila eegumsa fayyaa yookaan mana jireenyaa tolaa waggaa sadii keessatti waggaa tokko yookaan immoo sana caalaaf namoonni fudhataa turan seerri kun isaan ilaallata qabsaa'onni waa'ee immigireeshinii kun mootummaan tiraamp seeraan ala godaantota hiyyeeyyii irratti qiyyaafatee jechuudhaan qeequ seerri kun walakkeessa baatii onkololeessaatti hojiirra kan oolu yoo ta'u garuu hawaasni godaantotaaf ammumaa rakkoon kun itti dhaga'amaa jira filannoo bara kuma lamaaf digdamaa jechuun bara dhufuu kan dorgomuuf jiran pireezidaant tiraamp dhimma immigireeshinii irratti ejjennaa jabaa akkasii qabaachuun isaanii deeggarsa dabaluu fi malaa jedhameera. seerri kun sagantaa immigireeshinii kan gargaarsa dhala namaa baqattootaa fi kanneen dahannaa siyaasaaf gaafatan hin miidhu kana malees namoota sababaa namoota seeraan ala nama deddeebisaniif saaxilaman akkasumas hookkara ameerikaa keessaan miidhaman hin ilaallatu jedhameera lammii ameerikaa maatii ofii eehama jireenyaa yookaan giriin kaardiin fidan galii isaanii ga'aa ta'uu mirkanoofnaan seerri kun akka hin ilaallanne ibsameera.
oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Taatunee vii'oo'ee sagantaa afaan Oromoo caqasuun jirtan. Odaan waldaa aksiyoonii geejjibaati. Otoobiisii shantama bitatee hagi tokko biyyaan gaatee hagi kaan ammoo karaatti eegachuu jira. Boordii odaa obbo didhaa dirribaatti itti gaafatama ta'e hojjeta ammaan tana homa harkaa qabnuun hojii jirra jedhee viiyoo'etti hime sahaa idaamtoottu nu erge.
Dargaggoo Baacaa Goobana namoota qooda waldaa aksiyoona geejjiba qindaa'aa odaa bitatan keessaa isa tokkodha. Dargaggoon kun bara 2009 yeroo warraaqsi dinagdee Oromiyaa damee hojii garaa garaatiin jalqabe maallaqa miindaasaarra cimmiseen qooda waldaa aksiyoona geejjiba qindaa'aa odaa bitate. Akkamitti bitate maaliif bitate waan jedhuufis akkas jedheera.
Ani gara aksiyoona dhibba tokkooti kanan bite walii galata jechuudha gara kuma dhibba tokkootiin kanin odaa sheer kaampaanii kana kanan bite kana wajjin wal qabatee geejjibni biyya kanaa ammayyaa'aa miti ammayyeessuu keessatti immoo sheer kaampaaniin kun ga'ee guddaa qabatee bu'aa caalmaas qaba jedhee waan hin amaneefidha. Lammatammoo hojiin odaa sheer kaampaaniin kun hojjetu keessatti keessumatti boba'aa adda addaa akkasumas geejjiba galaanarraa sin jalqaba tilmaamni jedhus jira. Kanaan alatti immoo hojii suphaa konkolaataa wajjinis wal qabatee hojii bal'aa akka hojjetudha. Sun immoo bu'aanaaf qaba jedhee amaneeti kanan bite. Kanaan alatti immoo maallaqa qabnu akkuma uummata Oromootti maallaqa xiqqoo qabnu yoo walitti fanne uummanni keenya immoo baay'ee qabas waan ta'eef yoo walitti finne dinagdee guddaa uumuu dandeenya. Carraa hojii guddaa uumuu dandeenya. Lammatammoo qabeenyuma Oromoo Oromiyaan qabdu kana walitti finne. qabeenya guddaa uumuu dandeenya. Abdii jedhus waan hin qabuuf kanan bite maallaquma osuma rakkadhu jechuudha.
Yeroo jalqabaa gammachuudhaan qooda kana kan bitate abjuu isaa fuulduraa dhugoomsuuf kan karoorfate dargaggoon kun dhaabbatichi dafee hojiitti seenuu dhabuu isaatiin mufatee akka tures dubbateera.
Inni kun immoo osoo hojiitti hin galiinis tureeraa lammata immoo qaamni nuti kana gaafatamu qabuyyuu osoo hin beekinis turreerraa gara hojiitti osoo hin galiin turreerraa tilmaama ani qabu akka inni turuuf kan godhe keessaa kan nuti bite mataan isaa dafee maallaqa galchuu dhabuudhaa wajjin rakkoon kun akka tures yennoon namootarraa odeeffadhu rakkoo akkasiin argeeti. Namoonni bibbitanis dafanii maallaqa galchanii gara hojiitti galuu gochuu keessattis rakkoo akka qabu odeeffannoo akkasiitu jira. Kanaan alatti immoo sadarkaa irra jiru miidiyaa aksiyonaadhaaf odeeffannoo kennuu dadhabuu wajjin rakkoon waan jiru natti fakkaata. Amma garuu galuu jalqabuusaa argeera. Abdii guddaan qaba. Kanarraa faayidaa hedduu argannaa Oromiyaanis nuti nunis hin arganne jedheen abdattu.
Obbo Didhaa Dirribaa walitti qabaa boordii waldaa Aksiyoona Geejjiba Qindaa'aa Odaati. Waggaa lamaan dura gurgurtaa qooda dhaabbatichaa gurguraa akka turan dubbatan. Gurgurtaa waliigalaa ittiin hojiin kun akka hojjetamuuf gabaatti bahes birrii miiliyoona dhibba afurii olitti kan tilmaamamu ture. Haa ta'u malee maallaqni qoodni itti gurgurame guutummaan guututti walitti qabamuu hafuusaatiin dhaabbatichi dafee hojiitti hin seenne harkifateera jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Amma rakkoon isaa ammas hin jalqabuu osoo hin ta'in rakkoon inni quunnamaa jiru namootatu gahee isaa irraa eegamu kaffalaan jiran. Keessattuu dhaabbileen misoomaa bulchitoonni magaalaa kun kun guutummaan guututti yoo kaffalan nuti maallaqa gahaa qabnaa warqin kaapitaaliin argannaa hojii keenya hin hojjennaa. Yeroo xiqqoo ishii amma wanti nu rakkisaa jiruu fi nu sodaachisaa jiru maallaqni nuti funaanne kun maal ta'eeraa kanuma. baasota kana ittiin binnee hojiitti jalqabsiisuun irratti nu harkatti dhaabatee jira. Kanaaf amma tumsa guddaa barbaadna. Dafanii otoo ga'ee isaanii nu galchanii rakkoo malee hojii keenya jalqabnee sirriitti hojjechuu dandeenya. Maallaqichi nu barbaachisa jechuudha.
Akka boddaan jiranitti rakkooleen mudatanis dhaabbatichi konkolaattota nama fe'an shantama bituuf waliigaltee kan raawwate hundumtuu bittaansaa raawwatee oomishamanii geejjibsiisamaa jiru. Konkolaattonni afur ammoo finfinnee galaniiru. Tibbana hojiin eegaluu jedhan.
Kaampaanii shanii fi beeksisa baasnee affeerree caalbaasii murtaa'aadhaan kaampaanii shan keessaa kaampaanii tokko filannee maallaqaanis teeknikaanis kaampaanii filanne kaampaanii volvoo jedhama. Kaampaanii kanarraa abdursii shantama binnee jirra. Waliigaltee erga goone waggaa tokko ta'eera. Afurtamii jaha Jibuuti jiru. Afur galaniiru. Dhuma torban kanarratti ni galu jennee itti fayyaannu. Amma konkolaataa kanaan kanaan hojii calqabna jennee tikeettii eeggachaa jirra. Gaafa hojii calqabne isaan kun garaa nama dhibba lamaa warra ittaa fi ofiisira hojjetanii fi warra tikeettii muran shofeerota gargaartota isaanii isaan kana kana wajjin gara nama dhibba lamaa carraa hojiin banaa. Nama baay'een qaxarameera. Namni taasises hin qaxarama. Isaaniif leenjii adda addaa kennuudhaan hojiin kun itti fufee jira. Kanaaf odaa baasii nama karaa irratti mul'ateera. Ittaansee hin argina ammas hojii akka jalqabu. Isaan amma arfan galanii liibirees argataniiru. Taargaas argataniiru. Isaan amma dhufanis liibiree taargaa akkuma fudhatanii hojiitti bobba'u.
Buufataaleen boba'aa lamas ijaarsi isaanii xumuramee tajaajila kennuudhaaf qophii ta'uu isaanii dubbataniiru obbodiidhaan. Konkolaataan nama fe'u oodaan guutuu biyyattiitti kallattii afraniin tajaajila geejjibaa kan kennu yoo ta'u haala mijataa jiru ilaaluudhaan gara biyyoota ollaattis tajaajila geejjibaa akka kennuuf karoorfameeraa jiran obbo Diidhaa Dirribaa walitti qabaanii boordii waldaa aksiyoona geejjiba qindaa'aa oodaa. Dhaabbanni kun yeroo gabaabaa keessatti mul'ata isaa galmaan akka ga'uuf dhaabbileef namoonni qooda bitatan maallaqa kaffalanii kan hin xumurre maallaqa isaanirraa barbaachisu. Yeroon kaffalanii akka xumuran dhaabbatichis humna guutuudhaan hojiitti akka seenu akkasumas immoo rakkoo hawaasa dinagdee uummatichaa giddugaleessa taasifatee ka'eef akka furmaata ta'uuf namoonni qooda bitatan dhimmamuu qabu jedhan obbo Didhaan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinnee.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasaa jirtan ammaan ta'a. yookaan ammoo Oromoo wiik guyyaa bulchiinsi magaalaan Ameerikaa waggaatti guyyaa kudhan torbaan Oromoo jedhanii moggaasaniif baranallee godina minisootaatti magaalaan Ameerikaa afuritti akkanaan guyyaa Oromoo moggaasee seerumaan labseef torbaan Oromoo haa sanbata dabrumaati irratti nama hedduu argine fula hedduu yaa'anillee fula dondela keessa tokko Oromoo street hara Oromooti miniyaapolis naannoo siider jira ganni sadiin duratti Oromoo galatti galchuu fedhee bulchiinsi Ameerikaa maqaa Oromootiin moggaaseef minisoota keessa Oromoo kuma afurtama caalaa jiraata Oromoon magaal sun tamuufi tolfate guddin Oromoon magaal sunii gumaacheef guddin barnootaan taanaan jireenyaan taanaan waan hedduu Oromoo galateeffachuuf karaa kan maqaa isaatiin moggaasan karaan kun dheeraa torbaan Oromoo kanaaf nama hedduutti minisoota dhufe itti gaafatamtuun galii Oromiyaa addee caaltuu saniilleen warra guyyaa kanaaf dhufe keessa tokko minisootaa xiqqoon dhaga'e. dhufeennaan guddoo argee karaa oromollee lumtiyyaan argee jette.
Kureedduu bareedaadha. Ani yeroo jalqabaatiif nas dhufe. Oromiyaa xiqqoodha maqaan isii biyyattuu irraa dhageenya.
Amma guddoo argiteennaan ammoo guddoo.
Immoo xiqqoo sadii miti guddoon arge. Oromoo street illee qabatamaan arge.
Akkaan.
Duraan Oromoo horii moggaasana fakkaate. Kanaaf guyyaan hedduun gammade. Aadaan akkanaa immoo jajjabaachuu qaba. Oromoon dhufee walitti. Waan isaa wal barsiisee wal bakka itti wal argu waan ta'e jechuudha. Oromoon biyyaattis hin qabu.
Federeeshiniin kubbaa miilaa Oromolleen pireezidaantii haaraa filate. Makfuriyaa Haajii Adam Nuuree filate. Sunilletti deebine. Karaa Oromoo kan dandeenye ilaalle achumaan obbo Teshitee Waaqoolla achumaan dubbifne obbo Teshiteen minisootaatti itti gaafatama daldala Oromooti. Daldala Oromoo kun maan maan hojjetaa jennee gaafanne achumaan karaa Oromootti dabarra. Obbo Teshiteen jalqabna.
Daldalli Oromoo minisootaatti kan dhaabatee bara kuma lamaaf kudha afurii inni kunillee Oromoonni daldala akka qabaatan daldalli sun akka guddatu akka dagaagu. waan barbaachisu akka argatu akkasumas ammoo waan danqaa isteeta kana keessatti isaan irra ta'an irratti hojjechuun qajeelchuu haala mijeessuu liqii yoo ta'e liqii akka argatan godhuu kanneen irra hojjeta miseensa gara bizinesii dhibbaa ol ka ta'uu qabaa.
Maalfaa fakkeenya maalfaa keessa jira?
Fakkeenyaa fi namoonni yeroo akkaataa liqiitti argatan yoo barbaadanii kanarra hojjechuu yoo laayisensii yookiin hayyama baafachuudhaaf. bizinesii adda addaatiif hayyama baafachuu yeroo barbaadanii gargaaruu bira dhaabachuu xalaa barreessuu akkasumas warra mootummaa dubbisuu fi miseensi walitti dhufee yaada akka wal jijjiiru akka walii qoodan akka wal jajjabeessan godhuu ogummaa qaban akka waliif himan godhuu bifa inshuraansii ta'ee bifa hayyama baafachuu ta'ee bifa fayyaa ta'ee bifa adda addaa waan inshuraansii barbaachisu kanneen keessatti hojjetaa jechuudha oromoo shaambara koomersi.
karaa kan eegii jalqabanii karaa oromoo kan eegii moggaasanii dargagna keessa jiranii namni hagam gaafa karaan kun baay'ee waan hedduu akkamalee jiran nama gammachiise maanti dhaatu kanatti hojjetamuu jira karaan kun hagam dheerata maanti irratti hojjetamuu jira.
karaan kun akkuma asina duuba argitu haga naannaheetiin akkasirra adeema karaa kanarratti wanta baay'eetu yaadameetiin jira erga karaan kun moggaafamee wanti fooyyahee yoo jiraate karaan isaa fooyyaheetiin jira. karaan kun midhaageetiin jira akka irra deemamutti akka baqaqan qabaannetti midhaageetiin jira haa ta'u malee akkuma argitu karaa kanarra ka jiru lafa baay'eetu jira lafa ufafoo guddachuu danda'utu jira yaanni adda addaa magaalaa kana keessatti ka'eetiin jira yaanni kunillee akkamitti naannoo kana guddisuu dandeenya guddina kana keessatti oromoo fi saboonni biroollee kana keessa akkamiin fayyadamuu danda'anii ka jedhu konseptiin tokko tokko ka jiru. yaada african village yookiin ammoo mana afrikaa ka jedhu naannoo kanatti waan akkasiisan yaada dhiyaateetiin jira yaada kana keessatti oromoon illee qooda fudhata eenyuyyuu karaa kanarratti yoo ijaareetiin jedhe akkamitti yookiin biildingi sun afoon isaa ta'ee dibaan isaa ta'ee yookiin ammoo akkaataa biildingi kun itti ijaaramu. waan karaan kun of keessaa qabu seenaa karaan kun of keessaa qabu akkamitti calaqqisuu danda'a ka jedhu waan ufafoo irra hojjetamuu jechuudha. Waan Oromoonni baay'inaan irra hojjetanii kanaaf Oromoo street wanti jedhamee fi kanaafii jechuudha. Keessumaayyuu wanti karaan kunii kan moggaafame waggaa sadii hin dura kan itti dhagahamu gammachuu guddatu itti dhagahama karaan akkanaa kun bakka biraatti akka moggaafamu hawwii guddaa qabna. Maalii fi Oromoonni qooda fudhannaan isaan magaalaa kana keessa godhanii guddaa waan ta'eef magaalli miniyaapolis isa kana godhuu danda'eetiin jira jechuudha. Waggaa kana akkuma beektu amma ka keessa jirru waggaa Oromoo wiikiidha. Magaalaa afurtu torbaan Oromoo jedhee labsii baasee jira. Kun baay'ataatiin deema jechuudha. Kanaaf asitti dhufuu keessaniif baay'ee guddaa guddaa isin galateeffannaa galatooma jedha.
Kana fakkaata kanaafuu qootii Oromoo magaalaa poolis keessa qabaat hedduu karaa kan maqaa isaaniitiin moggaasanii torbaan kun torbaan Oromooti waan abbaa abbaa jabeeffata jechuun jira fuulota isheen kun Osfaanaatiif qophii torbaan Oromootiif hojirra. Nama ammaan tana dubbisuu jiru kun pirezidaantii Osfaanaa Makfiraa Guddoos galateeffadhaa. Osfaana eessa geessuu feete? Osfaana jechuun siimaan jechuudha.
Osfaana jechuun anaaf saakara qofaa miti kubbaa miilaa qofa osoo hin tahin Osfaanaan an akka aadaa keenyatti ilaalaa akka aadaa Oromoon wal geessee Noorz Ameerikaa kanaa fi naannoo isaa warra jiru wal gaanii guyyaa aadaa keenyatti wal garsiisnu itti wal barru itti wal agarru itti wal geenye selebireetii wal goonu jechuudha agartee ilmaan keenyallee aadaa keenyatti barsiisnee. afaan keenyallee barsiisnee waa hedduu jechuudha amma akkanallee jedhee yoon listii kana gad baase hedduudha guyyaa keenya torbaan keenya selebireet goona aadaa keenyatti agarsiisnaa ittiin boonna gaafa sana waan cufa ta'us faana.
Dansa waan kenna kan cufa amma si kennani eessa nu geessita eessa biyyaa geessita.
Yaanni keenya jira beekte pilaana guddaa qabna ammumaan sana guyyaa lamaa sadii dura kan hin filame. So'aan amma Osfaanaadhaaf pilaaniin hedduu pilaanan ni qaba. Pilaana adda addaatiin qaba kan inni ganaa itti gattaa'ee irratti dalagu taa'u jechuudha. Garuu akkanumatti guututti ilaa siif himu ani Osfaanaa bakka amma jirurraa amma agartee jirta asillee dhuftee agartee bakka kanarra sadarkaa lamaa sadii akka tarkaanfatu godhuun fedha beekte. Garuu sanirra dabree immoo next year year after yoo inshaallah rabbi je'ee dhimma waan agartan taa'e kan akkanallee jee dubbatuuf fedhu garuu dalagaan akka agarsiistuuf fedha.
Ayyalam keessummooti lamaanuu iyyuu galateeffannaa qophii torbaan Oromoo irratti nama hedduutu dubbiif qophiin taantu keessatti dachaana taan ammoo feesbuukii keenyirra laala. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirta. Qophiiteen waa'ee uummata Oromoo tana beektuu keessatti torbaan dabre seenaa hajaja dhibbaa maammoo Mezammir jaartii isaa adda Abbebeech Galataatii fi ilmi isaa obbo Kabbadaa maammoo dubbifneetiin waan isanitti himne waan har'aaf bulfannee jira ilmi isaa gaafa abbaan isaa jaaree rakkadhee baradhee jedha tsahaay daamtoot nu erge tsahaay miti naakur malkaan nu ergeeffa.
Ani baay'ee rakkoo keessatti hin guddadhe garuu Oromoon baay'eedha. Innaa du'us hiriyoota tumsaatti alaraa jedhee du'e garuu namoonni suni seerri suni siin eeyyamuuf ta'ee hin beeku namni tokko nan gargaarre innaan barullee rakkoo keessa darbeen namni tokko too nan gargaariin haati koo homaa qabdu namnumti immoo waan akkanaa beeku tokko tokko warra quuqamu jiraayyuu namoota gurguddaa jiraayyuu anammaa keessaa kan yaadadhu kutaa tokko nan galu carraadhaan galamaayyuu carraa dhabee barumsa dhabee. Namni guddaan tokko jiruyyuu akkana ilmi maammoo carraa dhabe jennaan birrii torba kaffalamannaa sana birriin torba baay'ee guddaadha. Obbo Beellamaa Futtaasaa nama jedhaman isaaniitu kana dhaga'ee ilmi maammummaa barachuu qabu jedhanii birrii torba naa erganii na galmeessanii barumsa calqabe. Isaa booda kumta itti baradheen naa yuunivarsiitii galu immoo waan konkolaataallee ittiin deemuun dhabe. Namni tokko akkanuma sabboonaa Oromoo namni guddaa jiru daandanaa fiixaa namni jedhan dhaga'anii na waamanii. Gaansolaa uffata waan na barbaachisu naa bitanii yuunivarsiitii Finfinnee jiru siddis kiilootiin baradhee dippiloomaan hin darbeeyyuu. Achitti dabtara hin qabu uffata hin qabu gaafa eebbaa suuraa hin qabne yaani faraa hin qabu uffata hin qabu kana keessan darbee garuu galata waaqaafaa ta'u galata ijoollee Oromootiifaa ta'u har'a garuu carraa guddaa hin argee. Ammumallee wanti xinnooshii. Garaa kooqooqoo goota Oromoo kana Oromoon hundumtuu leellifachuu naa qabu leellifachaa hin jiran gootni kun kan ka'u tokko nuyi ijoollee isaatiin ijoollee isaatiif illee iddoon kennani waa'een isaa iddoon baay'ee dubbatama nuni naffeeranii garuu dubbatu nutis qabeenyuma Oromooti adaraas kan ga'u namni Oromootti namoota tokko tokko garuu kan galateeffachuu qabu jira Adaamaa irratti amma karaa maammoo mazammiriin akka moggaafamu namoota godhan keessaa kantiibaa Adaamaa kan turan. Addee Addaanech Abebe ministeera galiiwaanii kan ta'an isaan faana immoo jijjiiramuun kana irratti kan hojjetan isaan baay'een baay'een baay'een galateeffadha.
Amma akkas innatti himtan daandiin isaanii kan moggaafame Adaamaa fi Finfinnee daandii wal qunnamsiisu naannoo sanattidha. Kanarraan kan hafe siidaan goota kanaa yookaan yaadannooma isaaniitiin waan hojjetame tokkollee sochiin akkasii jira ture.
Ee akkuma dhaga'e iddoo dhaloota isaatti magaalaa gudaritti sochii guddaa godhanii turanii namoonni achi jiran namoonni quuqaman. garuu waan tokko tokko haalli mijoofne natti fakkaata. Haala kana mijeessuuf akka itti gaafatamaa ta'an na jijjiiraman namoonni haaraannaa dhufan duubatti harkifate. Kana garuu ammas namoonni jiran otoo godhanii biyyaaf maaliif namoonni baay'ee seenaa kana biyya inni itti dhalate Oromoon warri Oromoo jaalatan ilaaluu barbaadu. Otoo akkana ta'e waan guddaadha. Amma dhiyoo kana jeneraal Taaddasaaf Birruuf siidaa isaaniif waan adda addaa hojjetame salaalee. Fiicheetti dhaqee argeera. Baay'een gammade. Namoota baay'eetu achi ilaaluu deema. Achumaan biyya isaanii baruu, seenaa isaanii baruu, kaka'umsa gugurdaa ta'a. Akkanuma naannoo Amboo Gudarittis wanta kana hojjetame biyyaafis, seenaafis, dhalootaafis. Yeroodhuma immoo dhaabbannee gootota keenyatti faarfannu goototni amma faarfatan gootota baay'ee immoo horuu dandeenya. Kanaan dura qabsoodha. Amma immoo gara misoomatti deemus namoota kakaasuuf wanta kanatu hojjetame biyyaafis wanta eegaa ta'eef namoonni dhimma isaa ilaalu. Bulchiinsi naannoo gudaris amboos ta'e kanarratti otoo hojjetanii baay'ee gaariidhaan jedha. Aadaa turizimii keessattis wanti kana otoo hojjetame maammoo mazammir qabeenya Oromooti. Waan gugurdaa hojjete waan gugurdaa garuu amma seenaan sun yoo qabamu baate akkanumatti darbuu danda'a amma namoonni seena kana beekan darbaa jiru. Umriin isaanii deeme nutis ijoolleen isaa amma seenaa kana akka barreeffamuuf irra jirra baay'ee hojjetameera waan xinnoon nu hafe.
Waa'ee abbaa keessanii goota maammoo mazammiriin yeroo dubbatamu kan dhageessan waan hin dagatamne jettan maal feetu jedhame natti hima.
Maammoo mazammir baay'ee gara laafeessaa qaroodha nama dubbisu nama barreessu keessaayyuu isuma amma uummanni Oromoo qabsaa jiru magaalaa jiran maqaa jijjiirame kana irratti baay'ee qo'eenyu taayyuu farankaa ganzaba kenneet warra wayyaalaatiin agara yootinnaa jedhan ambo jedhaa jechisiisa akka ta'e.
Warra gargaaraa konkolaataa.
Warra gargaaraa adaamaa jedhaa bishooftuu jedhaa finfinnee akka jedhamu baay'ee nama qabsoo eenyu ta'uyyuu maammoo mazammir beekaadha keessaa jijjiirraa biyyattii kana irratti fiduuf namoota dura. Gatii kaffalan keessaa tokko waan kana ta'eef baay'een itti boona abbaa kootti.
Abbaa koo irraa dhaaleeraa amalli isaa kunna duukaa jiraa muuxannoon isaa kunna duukaa jiraa wanti isin jettan jira.
Anillee baay'een naallee garuu kan hin dhaale keessaayyuu dhugaan jaaladha. Hanna irratti hin bobbaane fakkeessuu hin barbaadu kan amma of bilisa baaseera. Hin fakkeessu. Abbaan koo hin fakkeessu otoo fakkeesse iddoo guddaa gahuu danda'a. Anumti illee otoo hin fakkeesse iddoo guddaa gahuu danda'a. Dhugaan jaaladha. Namoota dhiibamaniif namoota karaa adda addaa gad dhiibamaniif nan dhaabbadha. Kan waanis waan hin fudhadhe natti fakkaata. Namoonni biraas immoo kanuma of bilisa baasuu qabu. Dhugaaf dhaabbachuu qabu. Namoota dhiibamaniif dhaabbachuu qabu. Of jaalachuun qabanii hanna irratti bobba'uun qabanii amma hanna adda addaa jira. Sabarraa sa'aatii hatu, sabarraa gaanzaba hatu waan baay'ee jira. Kun biyyittiif hin ta'u kan jiraannu namaaf nutti hin darbina waggaa muraasaa booda guyyaan nu kennamte kan hin dhumti dhalootaaf garuu waan tokko keenyee darbuun barbaachisaa akka ta'e amma abbaan koos dhalootaaf wayi ka'ee darbe akkanuma seenaa hundumti keenya seenaa gaarii seenaa waaqni namni jaalatu hojjannee darbuu qabnan jedhan.
Dhumarratti waan jechuu barbaadan yoo qabaattan.
Waanan jechuu barbaadu waan tokko jira maa'inni Oromoon bal'aadha Oromoon beekaadha. Oromoon gara laafessaa Oromoon jabaadha. Kana baree Oromoon yeroo ammaa waan isarraa eegamu jira. Har'a garuu tokkummaatu barbaachisa. Tokkummaan sun jiraachuu baannaan waan tokko godhuun hin jiru. Har'allee hifa kana kan argine ilmaan Oromoo tokkummaadhaan ka'anii waggaa meeqa kan dadhabame ofirra gataniiru gootonni qeerroon, shamarranni dubaroon, jaarsi jaartii jedhanii tokko ta'aniiti. Har'as immoo dhaabboleen Oromoo falmanii gatii guddaa kaffalan har'annaa waan akkanaa dhufu tokko yoo ta'u baatani. Oromoof hin dhaabbanne jechaadha. Ija kana dhaabboliin Oromoo hunduu tokko ta'anii Oromoof dhuguma falminaan Oromoof dhaabbachuu qabu. Tokkummaa barbaachisa. Isaanillee hojiidhaan Oromoon tokko ta'uu qaba. Tokkummaaf dhaabbachuu qaba. Tokkummaaf yoo dhaabbanne biyyittiidhuma impaayera Itoophiyaaf Afrikaaf ta'uu dandeenya. Oromoon saba guddaadha. Saba afaansa baay'ee sooressa ta'e. Saba beekumsaan waan hundaan addunyaa irratti illee ijoolleen Oromoo beekumsaan baay'ee. Qarooma ta'an bittinnaanii jiran waan gugurdaa addunyaaf buusaa jiru. Saba isaanii isaanis dhufanii beekumsa isaanii akkuma amma hojjetamaa jiru. Akka hojjetaniin jedhaa bulchiinsa amma Oromiyaa bulchaa jirus kanarratti hojjechuu qabaa. Biyyittiis warri bulchaan kanarratti hojjechuu qabu. Oromoon ofii hafee kan biraaf ammallee taanerraa kana caala ta'uu dandeenyaan jedha.
Obbo Kabbadaa Maammoo Mazammir guddaa guddaan isin galateeffadha.
Anis baay'ee baay'ee galatoomaan jedhaa.
Hayyalamtaa irratti nagaan nu bulaa boru waltitti dhufnaa sagantaa afaan amaaraatti ta'a. Ansooraa lakeeti.